radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategerejwe muri iki cyumweru i Rwanda muri Angola aho bazagirana ibiganiro bigamije kugarura ituze mu karere ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rirasaba leta ya Tanzania guhagarika guhatira impunzi z'abarundi gutaha abatuye mu mirenge ya Cyanzarwe Mudende na Busasamana mu karere ka Rubavu mu Rwanda bamaze imyaka itandatu bategereje umuhanda Perezida Paul Kagame yabemereye ku bijyanye n'uyu muhanda Perezida yarawuduhaye atubwira yewe yanabivuze ari kunyunda ahubwo mu gihe cyo kwiyamamaza umuturage wo mu karere ka rubavu nyuma y'imyaka irindwi leta y'uburundi itangiye gahunda yo gutera ibiti mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije turasura intara ya ngozi aho imisuni iterwa mu nkengero z'uruzi kanyaru aho twategerezwa gutera ibiti miliyoni mirongo ibiri n'imwe ubu rero tugeze hagati na hagati y'icyo kiringo general major marius ngendabanka uyobora umugambi wa leta ewe burundi urambaye aya makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aluyize bigirimana aluyize wiriweho tagize mwiriwe venise turayahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix Tshisekedi hamwe na perezida w'u rwanda paul kagame barahurira muri angola mu biganiro muri iyi ndwi abategetsi bo muri ako karere batashimye ko amazina yabo amenyekana bavuze ko uyu mubonano ushobora kuba kuri uyu munsi wa kabiri canke ejo ku munsi wa gatatu i rwanda ku mugwa mukuru wa angola nta makuru yatanzwe y'ibyo bazoganirako ariko abo babanyi bamaze igihe badafitaniye imigenderanire myiza mu vya kidiporomasiya kuva aho ibitero vy'umuhari m23 vyiyongerereye mu buseruko bwa rdc kongo yagiriza u rwanda gushyigikira uwo muhari u rwanda nago rukama rwahakanye ko rufasha abaroberi kandi nago rukagiriza kongo kurwana ku ruhande rw'ababangamira umutekano w'u rwanda muri afurika kandi muri etiyopiya umushikiranganji wa mbere yavuze ejo ku munsi wa mbere nyine ko habaye ubwicanyi bukabije bwagirizwa umuhari w'abaroberi badacana uwaka na leta yiwe yagiriza abo baroberi kwica abasivile mu migwano yabahuje n'inteko za leta mu ntara ya oromo ibiro by'umushikiranganji wa mbere abi ahmed ntivyatanze ariko ibitigiri vy'abishwe n'abo baroberi ariko ishirahamwe rihurikiyemwo abo mu bwoko bw'aba amuhara riri muri amerika ryabwiye itorukanzu ry'amakuru ry'abanyamerika associated press ko ryemeza ko abasivile bishwe muri ivyo bitero bari hagati y'ijana na mirongo itanu hamwe n'ijana na mirongo itandatu iri shyirahamwe ryavuze ko aya makuru riyakesha abari aho byabereye
washington ijwi rya amerika nayo muri burkina faso abakekwa kuba abajihadiste barishe abantu bashika kuri mirongo itatu na bane mu bitero bakoze mu buraruko bw'ico gihugu mu mpera z'indwi irangiye buramatari w'intara ya kosi babo pierre basinga yavuze ejo ku munsi wa mbere ko mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu hishwe abantu mirongo ibiri na babiri barimwo n'abana hari mu ijoro ryo ku munsi w'imana ayandi makuru yavuye mu bajejwe umutekano mu buraruko bwa burkina faso yavuze ko abandi bantu cumi na babiri bishwe ku munsi wa gatandatu mu kigwati ca namisigwima mu ntara ya yatenga burkina faso iri mu ruhagarara rw'umutekano muke watewe n'imihari y'abajihadiste yaje iva mu gihugu kibanyi mali mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwicanyi bukorwa n'imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri al qaida na isis bumaze guhitana ubuzima bw'abantu baharugwa mu bihumbi hamwe n'abarenga umuriyoni umwe n'ibice icenda bataye ingo zabo mu karere k'uburengero bwa afurika leta gisirikare muri mali yavuze ejo ku munsi wa mbere ko inezerejwe n'uko cdao yayikuye ko ibihano ivuga ko bitari byubahirije amategeko kandi bitari bikwiye gufatirwa ikiremwamuntu leta igizwe ahanini n'abasirikare yavuze ko habaye ukubona ibintu gutandukanye kwatumye hashikwa ku mwumvikano watumye mari itezurirwa mari kandi irashimira ibihugu bibanyi aribyo guinea conakry hamwe na mauritania byaretse ubutaka bwabyo hamwe n'ibivuko bigacako ibidandaza bya mari abakuru b'ibihugu byo mu burengero bwa afurika ku munsi w'imana niho bakuyeho ibihano by'ubudandaji n'ubutunzi byafatiwe mari mu kwezi kwa mbere
washington ijwi ry'amerika
mu yavugwa hanze y'umugabane wa afurika muri leta z'ubumwe za amerika abantu bicwa n'inkoho barabandanya bavugwa igipolisi kivuga ko abantu bashika kuri batandatu bishwe barashwe cumi n'icyenda batwagwa mu bitaro i highland park mu micungararo y'igisagara cya chicago muri leta ya illinois hari ejo ku munsi wa mbere igipolisi kivuga ko bishwe bari muri defile yatunganijwe ejo ku itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi aho amerika yibuka intahe yo kwikukira uku kurasa kwabaye haheze umwanya muto defile itanguye igihe cy'isaha zine z'agatondo mu masaha yo muri ako karere ubu bwicanyi buri mu rukurikirane rw'ababandanya gusiga ubuzima bishwe n'inkoho muri amerika urubuga ngurukana bumenyi rutororokanya amakuru y'abicwa n'inkoho muri amerika gun violence archive ruvuga ko abashika ibihumbi mirongo ine bicwa buri mwaka barashwe n'inkoho muri amerika abo nabo bakaba barimwo n'abandi bapfa biyahuye
urakoze harugeze bigira imana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo hadiyo acuve wa akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izanye indwi gushikizaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr rirasaba leta ya tanzania guhagarika guhatira impunzi z'abarundi gutaha hcr yibutsa ko iyo migirire ibangamiye agateka kazina muntu inkuru ya james jovine ivyo vyashikirijwe n'umuvugirizi wa seri mu ntara ya kigoma umutegarugori rehema musami mu nama n'abarongozi ba leta ya tanzania muri komine kibondo kuri uyu wa mbere iyo nama yari ifatiye ku kibazo c'imibereho idashimishije y'impunzi umutekano muke n'ibindi bibangamiye impunzi muri iki gihe uwo mutegarugori yavuze ko haser isanga ingingo zafashwe na leta ya tanzania nko kugabisha amashirahamwe gutanga imfashanyo z'intica ntikize kugara amasoko rusangi gutema ibitoki umutekano muke utuma bamwe bamwe baburirwa irengero ari guhonyanga agateka k'impunzi mu gihe icyo zahunze kitarakemuka.
Utoaji huu wa huduma si UNHCR inatoa peke yake moja kwa moja, bali inashirikiana na mashirika mengine ya kitaifa na ya kimataifa na mengine.
Imfashanyo zigenewe impunzi ntizitangwa na ASER gusa, ariko mumenye ko dufashanya n'andi mashirahamwe yo mu gihugu n'ayo hanze y'igihugu. Akarorero hari ishirahamwe PAM ritanga ibiribwa hari unicef yita ku bana hari n'andi atandukanye yita ku magara y'abantu inyigisho n'ibindi bitandukanye gusa haser isaba leta ya tanzania gukurikiza amategeko agenga impunzi no kutagabisha amashyirahamwe kugira akore akazi kayo nk'uko bisabwa ni uburenganzira bwa kira muntu gufasha impunzi kugira ibibazo byatumye bahunga bikemuke ni jukumu la kila mmoja katika dunia mataifa yote kuhakikisha kwamba pia wakimbizi wanapata suluhisho la kudumu.
Leta ya Tanzania ivuga ko ata mpunzi y'umurundi izosubira kuronswa ubwenegihugu kiretse gutahanwa gusa. Kubw'iyo mpamvu zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zisaba haseri kuzimurira mu bindi bihugu bikuri akurikize amategeko agenga impunzi kugira zibe mu mahoro n'umutekano ntangere mu gihe ibibazo byatumye bahunga bitarakemuka kweri tanzania yaratwakiriye ku rwego yatwakiriye ntidukunda idutesha ingorane nyinshi leta ya tanzania kubera ko yadufashe nabi bisaba kunka yoweni yoreba nk'ukuntu yatwunguriza ahandi twijugisha ingorane tukaronka n'ubundi buhumbi bwa kabiri cyangwa iyo nasohotse rega no kuja hanze byiza mbere ni nkayo ari nk'icyo umuntu yishoboreye nta handi umuntu yoshikira none rero kubera ko ngo utigaba ntiyigaburira we un nirabe hano hantu hadukuwe ko turafise ingorane nta kintu na kimwe novuga yuko kinezereje impunzi kirimo bavyumve kabisa abashobora kuba botwumviriza iri jwi eh, dutunganirizwe tubeho nk'abandi tubeho nk'izindi mpunzi ziri mu bindi bihugu muri Kongo mu Rwanda turumva mu Rwanda ko babayeho neza none rero mu iyo myaka ingahe hafi itandatu tuhamaze ngaha nta kintu na kimwe twashobora kuvuga ko kirimo umutekano ko tuhabaye mu mahoro ni ukuvuga yuko twebwe dufise ivyiyumviro vyinshi dushobora kuvuga muri kahise kacu kandi ntushobora kuvyumva mukagira ico mudufashije kwe turasaba mutwumvirize umwe umwe kugatwe kiwiwe uko abantu dusangije ibibazo niho namwe mwomenya ati uwo aragowe canke uwo ntagowe mu ntango z'ukwezi guheze kwa gatandatu umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca tanzania sudi makibasi mu nama zitandukanye yaragabishije amashirahamwe yatanga imfashanyo mu ntumbero yo kubarabuza impunzi kugira zitahe muri iyo nama nyene intumwa ya ambasade y'uburundi mu ntara ya kigoma bwana yeremiya kikenwa yabariye impunzi zo mu nkambi ya nduta ko zamaze guta agaciro ari nayo mpamvu ziriko ziraburabuzwa yazisabye gutaha kubera amashirahamwe mpuzamakungu yamaze kwemeza ko mu burundi habarizwa amahoro akwiye kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ko bw'ijwi ry'amerika mu burundi mu ntara ya ngozi abanyagihugu bitabiriye umugambi wo gutera amashyamba ku nkengero z'uruzi kanyaru hashize imyaka irindwi hatangijwe gahunda yo kubungabunga ibidukikije binyuze mu mugambi wa leta witwa ewe burundi urambaye inkuru mwateguriwe n'ijwi ry'amerika yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye buri munsi wa kane ni umunsi leta y'uburundi yahariye gutera ibiti ku misozi no ku nkengera z'inzuzi ibicishije mu mugambi ewe burundi urambaye abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi baba hafi y'uruzi kanyaru ruri ku rubibe uburundi buhana n'u rwanda bari mu bitabira ico gikorwa abakunzi b'ijwi ry'amerika bishikiye ku munsi wa kane w'indwi iheze mu kiyaya ca congore zone giheta turi muri komine marangara abato n'abakuze bari ku kivi mu kanyamuneza kenshi batera imivyaro y'imisuna ku nkengera za kanyaru
twaje mu gikorwa cyo gutera imisubuna mu ntombe zo gukingira inkombe z'uruzi kubera uruzi twebwe haguma hasenyagurika ariko mugabo leta yararavye uwo mugambi w'uburundi urambaye irazana imisubuna kugomba dutere natwe ntihongere kubomagurika twebwe twaje mu kigero cyo gutera imisubuna kuko urabona uburundi urambaye irafite ikintu imwe aduteramwe imbaraga kita kandi igiterambere kinini ku mbibe zacu muri ibi biyaya byacu amazi ava muri kanyara atembera zino kugira agabanuke
abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi ntibatamba birorera mu kwambika imisozi no mu gukingira inkengera z'inzuzi emmanuel ntacosanze buramatari w'intara ya ngozi arifatanya n'abarongoye mu ntara ya ngozi haba mu makomine ari ku mupaka turabona yuko uyu mugambi wadufashije cyane kandi tukabona yuko ku ruzi rwa kanyaru duhana n'igihugu kibanyi cy'u rwanda turabona yuko umugambi ushimishije cyane kuko ubu turiko turatera ahari hasigaye kuvuga yuko ari hafi ijana ku ijana duhejeje gutera kuri uru ruzi hazaba hasigaye kuja kuraba iyindi misozi itambaye eka n'indongozi z'umugambi ewe burundi urambaye uri kurateragira ibiti ku rwego rw'igihugu mu ntumbero yo gusubiriza ibyahuye n'intambara n'imiriro ya nyakanga zishima intambwe uwo mugambi ugeze ko ari kumwe n'abanyagihugu b'imarangara mu gutera imisuna ku nkengero z'uruzi kanyaru ku munsi wa kane w'indwi iheze uwurongoye umugwi w'ubuhinga mu mugambi ewe burundi urambaye ashima intambwe uwo mugambi ugeze ko general major marius ngendabanka arongoye uwo mugambi turavye umugambi ewe burundi urambaye kuva ubishingwa washinzwe ku myaka indwi aho twategerezwa gutera ibiti na miliyoni mirongo ibiri n'imwe ubu rero tugeze hagati na hagati y'ico kiringo tukaba tubona yuko ivyo biti tumaze kubirenza kure inyuma yo guteragira mu mpera z'indwi iheze imibyaro y'imisuna ibihumbi bitanu n'amajana atanu ku nkengera z'uruzi kanyaru iyo ntwazangabo y'ipeta rya generale majoro yibukije abanyamarangara akamaro ko kubungabunga ibidukikije igisubira inyuma ni iki ibirenge nimusubira inyuma mbwira ko mbwira abajejwe intwaro abajejwe uburimyi ubworozi abandi bose irya ntambwe twashitse ku irya metero cumi na zitanu ni ukuzubahiriza ntihagire umuntu asubira kuzirimamwo hama natwe tugasha tugira gute tugasha tuzitera mwibiti kurya twabigize kurya hakurya ya kanyaru mubona babigira murabona yuko baduhaye akarorero sivyo gahembe iruhande yo gukingira inkombe z'uruzi kanyaru indongozi z'umugambi ewe burundi urambaye zabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko harimwo no gukingira imbibe z'igihugu ku ruhande rw'intara ya ngozi uwo mugambi uriko urarangurirwa mu makomine ya nyamurenza busiga mumba hamwe na marangara yegereye uruzi kanyaru ruri ku rubibe uburundi buhana n'igihugu kibanyi c'u rwanda ivyo bihugu ko ari bibiri bisanganywa amatati ashingiye ku gasozi kitwa sabanegwa buri gihugu kivuga ko kacegukira ku ruhande rw'uburundi abajejwe intwaro muri komine ya mumba bakavuga ko uruzi rwa kanyaru arirwo nkwezi y'amarere rwataye inzira rwimukira hino y'ako gasozi abanyarwanda baca barakiyitirira ivy'indongozi z'u rwanda nazo nyene zamirira kure mu kuvuga ko agasozi sabanegwa kamye ku butaka bw'ico gihugu urakoze tiere ivan ndayishimiye hashize imyaka itandatu perezida w'u rwanda paul kagame yemereye umuhanda abatuye mu mirenge ya cyanzarwe mudende na busasamana mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda na n'ubu baracyategereje kugira ngo uwo muhanda ubavane mu bwigunge ijwi ry'amerika yaraba basuye inkuru ya Eric bagira ubusa radiyo ijwi rya amerika iganira n'abatuye mu mirenge ya busasamana cyanzarwe mudende n'ahandi mu karere ka rubavu bemeza ko ubutegetsi bwabizeje kubakorera imihanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu na n'ubu amaso yaheze mu kirere bavuga ko iyi mihanda yagombye kubibafasha mu koroshya ubuhahirane n'ibindi bice by'igihugu ku bijyanye n'uyu muhanda perezida yarawuduhaye atubwira yewe yanabivuze ari kunyunda ahubwo mu gihe cyo kwiyamamaza mbo muri bije rero n'abayobozi b'akarere iyo baje gukorera inama harya bizige nabo batubwira ko guri muri bije ariko kubera duhinga ibirayi tugahinga ibitunguru uyu muhanda turawukeneye ko wakorwa cyane mu kaburimbo rwose dutangiye no kugura imodoka inaha uwo mubyeyi ari kubyara ndakigenda kuri moto ari gutwarwa n'ivatiri inaha rwose ndakibazo dukeneye umuhanda rero umuhanda basaba ko wakorwa wagombye guturuka mu mujyi wa gisenyi ugakomeza mu mirenge ya cyanzarwe n'ahandi mu bice bitandukanye by'igihugu nyuma yaho umukuru w'igihugu abemereye umuhanda rubanda bakomeza gukeka ko inzego z'ibanze zaba zidakurikirana ngo iby'umukuru w'igihugu yabizeje bishyirwe mu bikorwa ariko biba bituruka ku bayobozi bo hasi ntabwo twe tubizi ariko nge iyo mbonye imyaka itambutse mbona batubeshya umuhanda uzakorwa bikarangira tubona imyaka itambuka udakorwa gusa twe ntabwo tubizi nk'abaturage niba bituruka ku bayobozi bo hasi cyangwa se kuri perezida ntabwo tubizi gusa ni uko twifuza ko umuhanda wa cyanzagwe uva busasamana ukamanuka gisenyi rubavu wakorwa ugashyiramo kaburimbo ubundi tukajya duturuka ahangaha tujya i kigali tukanagira umuhanda wa kaburimbo aha muri aka gace ni ahantu hakunda kugira umusaruro mwinshi w'ibigori ibirayi n'ibindi bakavuga ko baramutse babonye iyo mihanda byarushaho kwihutisha iterambere ryabo turasaba ubufasha mwebwe mushinzwe kutugerera aho tutagomba kwigerera natwe bakadukora ubwo muhanda ubundi natwe tukishima genda avuga ibimbaho cyangwa se biba kuri mugenzi wanjye iyo umuturage ahinze imyaka ye biramugora kuba ye ku buryo yageza ya myaka ye i kigali n'igihombo ariko icyo twifuza nyakubahwa perezida paul kagame muzadusobanurire mumubwire ngo ewana abaturage ba cyanzakwe cyangwa se ba gisenyi rubavu basyo bashaka kugira ngo ubahereze umuhanda muzima ewana ubundi ibikorwa babikugezeho n'abaturage bagukunda asubiza kuri iki kibazo bwana jean marie vianney gatabazi utegeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu asobanura ko imihanda umukuru w'igihugu paul kagame aba yaremereye abaturage itakubakirwa icyarimwe minisitiri gatabazi yizeza ko iyi manda y'imyaka irindwi izarangira ibyo perezida paul kagame yizeje abaturage barabishyize mu bikorwa hari imihanda mu gihugu nyakubahwa perezida wa repubulika yemerera abaturage yose yashyizwe mu nyandiko imyinshi irimo gukorwa harimo izatangira n'ingengo y'imari y'umwaka umuhanda rero nawo w'abaturage bemerewe witwa ukora umuhanda w'umutekano uva mu mujyi wa rubavu ukajya kabuhanga ukaza gukomeza ugera ku kabari ni umuhanda n'ubundi ukiri muri gahunda nubwo utaratangira bwose buriya ibintu byose nyakubahwa perezida wa repubulika yemerera abaturage ntabwo bikorerwa mu mwaka umwe hari ibishobora gukorwa muri uyu mwaka ariko ikirere nuko bitazarenza umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane uwo muhanda utarakorwa niko gahunda zawo zimeze minisitiri gatabazi agakomeza asobanura ko mu mujyi wa rubavu imihanda yarimo ikorwa ku nkunga u rwanda rwahawe na banki y'isi yari yarahagaze ubu imirimo yongeye gusubukurwa yizeza ko muri uku kwezi kwa karindwi bahawe ayo masoko batangira gukora iyo mihanda gatabazi agasobanura ko n'iyo mihanda abaturage bakomeza gusaba izaba irimo ahbd ubusa ijwi rya amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda
Washington ijwi rya Amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri uyu wa mbere leta zunze ubumwe za amerika yizihije imyaka magana abiri na mirongo ine n'itandatu ishize kuva leta cumi n'eshatu za mbere za amerika ya ruguru zitangaje ubwigenge zikigaranzura ubukoroni bw'ubwongereza dusubize amaso inyuma ejeni mukankusi hafi muri icyo gihe cyose umugabane wa amerika ya ruguru waje guhinduka leta zunze ubumwe za amerika wabonywe nk'igihugu cy'amahirwe aho abantu bashobora gutangirira bundi bushya bakagwiza amafaranga yabo kandi ntawe bagomba icyo ari cyo cyose bamwe baje bahunga itotezwa rituruka ku myemerere yabo mu by'idini cyangwa se ibyo bemera mu bya politiki nk'abongereza baharaniraga amavugurura mu idini y'abangirikani bakaza gutura mu cyitwa leta ya massachusetts y'ubu mu w'igihumbi kimwe magana atandatu na makumyabiri ariko kandi abimukira bashinze james town mu w'igihumbi kimwe magana atandatu na karindwi ubu muri leta ya virginia nka koloni ihoraho ya mbere ya amerika ya ruguru cyo kimwe na benshi mu baje muri amerika mu binyejana bine byakurikiyeho bose bagiye bazanwa n'icyizere cyo gutera imbere mu bukungu no gushaka ubuzima bwiza ku bwa guverinoma y'ubwongereza koloni zari zibereyeho gukungahaza leta n'ubwami by'ubwongereza iki ni igihe cya politiki y'ubukungu yari igamije kongera umutungo w'igihugu binyuze mu byoherezwa hanze abari mu bukoroni bw'abongereza bari babujijwe kugira icyo batunganya mu nganda bemerewe gusa kugurisha ibikoresho fatizo no kugura ibicuruzwa byakorewe mu bwongereza honyine ibicuruzwa byatumizwaga mu bwongereza ku rundi ruhande byacibwaga imisoro myinshi cyane kugeza ubwo abaturage bigometse mu gusinya inyandiko itangaza ubwigenge ku ya kane y'ukwa karindwi mu w'igihumbi magana arindwi mirongo irindwi na gatandatu leta zari mu bukoroni zatangaje umugambi wazo wo gutandukana n'ubwami bw'ubwongereza ubwo intambara y'imyaka irindwi yo guharanira ubwigenge bwa amerika yarangiraga leta zari mu bukoroni zitsinze ni nabwo politiki y'ubukungu yari igamije kongera umutungo w'igihugu binyuze mu byoherezwaga hanze yahagaze ibi byatumye habaho iterambere mu by'inganda ari nako hafunguka amasoko mashya y'ubucuruzi byatumye ubukungu bwaguka biha abenegihugu n'abimukira amahirwe yo kuzamura imibereho yabo cyakora ntabwo abaturage baboneye inyungu zingana muri izo mpinduka zazanywe n'impinduramatwara inyungu nyinshi zihariwe n'abazungu abagore n'abacakara babimukira batanze umusanzu ukomeye ngo impinduramatwara ishoboke iyo batahaba byashobokaga rwose ko urugamba leta zitari kurutsinda nyamara intambara y'impinduramatwara ntiyahagaritse ubucakara nk'uko benshi mu bacakara bari babyiteze kandi ntiyatanze uburenganzira bwuzuye ku bagore byafashe indi myaka mirongo inani ngo ubucakara buhagarare ndetse n'indi myaka mirongo ine nyuma yaho ngo abagore bahabwe uburenganzira bwo gutora n'ubwo biri uko ariko hamwe n'irangira ry'ubutegetsi bw'abongereza ndetse n'ivuka rya leta zunze ubumwe za amerika urugendo rugana ku bwisanzure kuri bose rwari rutangiye idirishya ritangira gufunguka mu magambo y'uwabaye perezida wa gatatu wa amerika thomas jefferson ari nawe mwanditsi w'inyandiko itangaza ubwigenge yaragize ati ubu uburenganzira bungana bwa muntu n'ibyishimo bya buri wese biremewe
urakoze Eugenie Mukankusi mu rubuga rw'imikino mu Rwanda harabera irushanwa mpuzamahanga ry'umukino wa tennis uh, Davis Cup ishami rya Afurika ryatangiye kuri uyu wa mbere i Kigali rikazamara iminsi itandatu u Rwanda ruri mu bihugu icyenda byitabiriye iryo rushanwa Kigali Jean Claude Munyandinda irushanwa ririmo kubera ku bibuga by'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRS Kigali ryitwa Davis Cup ishami rya Afurika rikaba rigamije kugaragaza amakipe y'intyoza akava mu cyiciro runaka akazamurwa mu cyiciro gikurikiraho ibisobanuro ku mvano y'iri rushanwa rya Davis Cup muri tenisi turabihabwa na perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu Rwanda Theoneste Karenzi ni irushanwa ryitwa Davis Cup ni ibihugu biba bikina kugira ngo bishobore kuzamurwa mu ntera Davis Cup ubundi ni ni- ni nk'igikombe cya tenisi ariko tenisi iba mu byiciro twe rero turi mu cyiciro cya kane afurika cya afurika eh, hakaba icyiciro cya kane cya cye- cya- cyo muri aziya cyo muri europe iki- iki- ariko twebwe tugiye kwakira icyiciro cya kane cya afurika hagiye kuza hano mu rwanda eh, ibihugu icyenda ibindi bihugu umunani bikakirwa na kameruni ikipe izatsinda hano izazamurwa mu ntera izatsinda kameruni ni amakipe abiri azazamuka amakipe icyenda arimo guhatana yagabanyijwe mu matsinda abiri itsinda rya mbere rigizwe n'amakipe ane ariyo u Rwanda Uganda Sudani na Tanzania naho mu itsinda rya kabiri hakabamo ibihugu bitanu ariryo Botswana Angola Togo Congo Brazzaville na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umuyobozi w'ishyirahamwe rya tenisi mu Rwanda Theoneste Karenzi arasobanura impamvu zatumye iki gihugu gihabwa aya mahirwe yo kwakira irushanwa rya Davis Cup ku nshuro ya mbere kuba baratwemereye kuryakira hari impamvu nk'eshatu umuntu yababwira icya mbere turi abanyamuryango beza ba ITF ntabwo turi ba banyamuryango badatanga imisanzu imisanzu yacu tuyitanga neza ikindi cya kabiri impamvu ni uko bamaze kubona uh, ubunararibonye bwacu mu ku- mu kwakira ama- amarushanwa kandi akagenda neza icya gatatu ni n'uko nta na rushanwa na rimwe rya ITF tutari tubwitabira amarushanwa yose ya, ya, ya Davis Cup aho yagiye aba twagiye tuhajya kandi tukanitwara neza mu mikino y'ikubitiro yabaye kuri uyu wa mbere nyuma y'ibirori byo gufungura irushanwa abakinnyi b'u rwanda batangiye neza mu cyiciro cy'abakina ku giti cyabo abakinnyi babiri b'abanyarwanda batsinze abanyayuganda mu buryo bworoshye ernest habiyambere yatsinze ronald wakori na sawari bertin karenzi nawe atsinda ocean joffre mu cyiciro cy'abakina ari babiri babiri nabwo u rwanda rwatsinze uganda aho bertin karenzi afatanyije na etienne nigena batsinze abanyayuganda aribo ocean joffre wari ufatanyije na edward birungi uku gutangira neza no kuba ikipe irimo gukina imbere y'abafana bayo biratanga icyizere ku ruhande rw'u rwanda ko rushobora kwegukana umwanya wa mbere icyizere kirahari icyizere kirahari rwose Eh, ibihugu n'abakinnyi bacu twateguye barabikubwira ba abakinnyi baba baziranye barakubwira bati igihugu cyadutera ibibazo ni iki Eh, ariko bamaze iminsi banitoza bameze neza Nge numva ntacyo babuze kandi n'abakinnyi n'abandi baraziranye natwe turabazi ibyo bihugu turabizi cyane cyane yuko noneho bafite na, na motivasiyo yo kuba bakinira mu gihugu iwabo bafite na sapoti ibi niyo mpamvu nababwiraga kubaba hafi tukabogeza tuga- n'uko biteguye n'ubuhanga tubaziho turumva dushobora dufite icyizere iyi mikino ya davis cup irimo kubera mu rwanda izarangira kuwa gatandatu tariki ya cyenda y'uku kwezi kwa karindwi ikipe izegukana umwanya wa mbere ikazahita izamurwa mu cyiciro cya gatatu ivuye mu cyiciro cya kane yari claudia munyandinda i kigali aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mokubile ya baro umfasha buri munsi kuyabagezaho tubifurije umunsi mwiza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi uciye bugufi ahinga itongo ry'inkuba umunsi mwiza mwari kumwe na venuste yishimiye imana babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacabicari kashiragabo k'amazima kano kurimbura nigera utizimba mu kirago niba utsinze amashuri maze mbyumva nk'ejo bambi cumi n'agakene ku bahungu ndi umugabo ye ngo basore n'inkumi mbirubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifuza